mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mubasuza mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya korowado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ikiganiro cya none kiribanda ku mikino harabura amasaha make gusa kugira ngo rwambikane hagati y'amakipe umunani agiye guhurira muri kamarampaka y'irushanwa rya basketball africa league muri beka arena i kigali mu rwanda ayo makipe ni stade marie yo muri mali as duwani yo muri senegal abidja basketball club fighters yo muri cote d'ivoire al ahili yo mu gihugu cya misiri petro de rwanda yo muri angola ferroviario de beira yo muri mozambique cape town tigers yo muri afurika y'epfo na reg basketball club yo mu rwanda ikiganiro muri sanga cya none kiribanda kuri irushanwa n'akamaro rifitiye umukino wa basketball ku mugabane wa afurika iyi mikino ya kamarampaka ya basketball africa league izatangirira ku cyiciro cya kimwe cya kane kirangiza iteganyijwe ku wa gatandatu no ku cyumweru ku wa gatandatu guhera isaa kumi z'umugoroba ku isaha yo mu rwanda no mu burundi ikipe ya stade marie yo muri mali izahura na cape town tigers yo muri afurika y'epfo hanyuma guhera isaa moya n'igice hazakurikiraho umukino uzahuza reg basketball yo mu rwanda na al ahili yo mu gihugu cya misiri uyu mukino kandi muzawukurikira uko wakabaye hano ku ijwi ry'amerika ku cyumweru nabwo hazaba imikino ibiri ya kimwe cya kane kirangiza as duwani yo muri senegal izahura na ferroviario dubeira yo muri mozambique guhera isaa kumi naho petro de rwanda yo muri angola ikazahura na bija basketball club fighters yo mu gihugu cya cote d'ivoire guhera isaa moya n'igice mu kubagezaho iki kiganiro ndi kumwe na mugenzi wanjye jean claude munyandinda uri i kigali mu rwanda jean claude wiriwe neza
Ah, mwiriwe neza edi eh, amakuru yanyu amakuru ni meza cyane i kigali ndibaza ko mwiteguye itangira ry'iri rushanwa
Eh, navuga ko twiraye ku ibaba twiraye ku ibaba ubu ibikenewe byose kugira ngo dukurikire uyu mukino Eh, iyi mikino ya bare tu- twiteguye kubishyira mu myanya yabyo hanyuma kandi tubabwira kuko wari ubivuze kuko wari umaze kwikomozaho ko nta yindi ntumwa ku munsi w'ejo guhera saa moya n'igice z'ijoro ku ijana na kane n'ibice bitatu bari mu rwanda no ku mirongo inyuranye mu bari mu hirya no hino mu karere k'iyaba- k'ibiyaga bigari uwo mukino bazawukurikira mu kirundi n'ikinyarwanda guhera saa moya rero n'igice hagati ya national arahari yo mu misiri ndetse na reg basketball club yo mu rwanda urakoze jean claude munyandinda kuri telefoni kandi dufite amahirwe yo kuba turi kumwe na richard Ni- nyirishema uyu ni visi perezida w'ishyirahamwe ry'umukino w'intoki wa basketball mu rwanda bwana nyirishema ikaze mu kiganiro muri sanga ku ijwi ry'amerika
Eh, murakoze cyane edi Eh, urakoze cyane richard ndabizi ko ufite akanya gato cyane waduhaye Ah, mbere na mbere umuntu ya- natangira nkubaza nk'ishyirahamwe ry'umukino wa basiketiboro mu rwanda ah, mwatubwira iki ku bijyanye n'imyiteguro y'irushanwa rya bal ni ku nshuro ya gatatu u rwanda rugiye kwakira aya ma- iyi mikino yanyu
Ya, murakoze. ku ruhande rwa rwa federasiyo eh, turishimye cyane kuba eh, tugiye gutegura eh, gu- gufatanya na bal na fiba mu gutegura iyi- iri rushanwa Eh, kuba turihotinga mu mu rwanda ni iby'agaciro cyane Eh, tukaba rero eh, dusa nkaho turi ku munsi wa nyuma aho bigaragara ko ibintu byose bisa nkaho biri ku murongo Eh, dutegereje yuko umunsi w'ejo eh, imikino itangira eh, kugira ngo abonye yuko n'amatike yamaze kurangira ubona ko abanyarwanda bose bategeranyije eh, eh, amatsiko no no gushaka kureba iyi game eh, iyi game- iyi mikino ibari izabera mu rwanda eh, ku bice bwa gatatu hanyuma richard ikipe ya reg ihagarariye u rwanda ni ku nshuro ya kabiri igiye gukina iyi mikino ya kamarampaka ya playoffs Ah, ku nshuro ya mbere ah, yaviriyemo muri kimwe cya kane kuri iyi nshuro mwa- mwabwira iki abanyarwanda ku bijyanye ah, n'amahirwe iyi kipe ihagarariye igihugu ifite
Ah, amahirwe ah, byose twagiye mu mikino bimenya ko mu kirangi ko ah, ku bijyanye no kwitegura ah, nyuma y'uko baba- twari mu wa gatatu muri konferensi ya ya sahara ah, rege yashoboye gukomeza kwitoza ah, ishyirwaho n'imbaraga zihagije yaba ari ku rwego ba- bakeneye kubona ko haba rero bashaka ubushobozi bwose ibisabwa byose bwo kugira ngo
Richard- turi confident yuko richard ah, sinzi niba ar- richard sinzi niba ari ahantu uhagaze cyangwa ah, niba ukoresha headphones ariko na- hari ukuntu tutarimo kukumva neza
Um, umwanyuba
Ah, gerageza wenda uhindure icyerekezo gatoya twumve niba twakumva neza
umwanyuba Eh, tu- ndumva tukumva
namwe ndavuga ko uh, ibisabwa byose ko uh, reg ikora neza bisa nkaho umurongo ko bagize umwanya uhagije wo kwitegura uh, n'ibyo basabwa byose n'igihugu uh, mu mu kubafasha ngo babashe kwitegura neza byari biri ku murongo uh, iki gisigaye cyari cy'abafana ariko nabo uko bigaragara ejo hari n'izaba yuzuye uh, kugira ngo turebe yuko dushobora kubona iyi ntsinzi muri iyi match tuzahura na rg Eh, ariko kuba hari eh, hari ikintu nayo yashobora kuba
Ah, Ri- Rish- Richard Richard- ah, Richard hari u- turimo hari ukuntu tutakumva neza sinzi niba uri mu cyumba ahantu ariko ushoboye nko ku- gusohoka gatoya nk'umunota umwe wenda tukaba twakumva neza hanyuma tukanakurekura ugakomeza imirimo yawe uranyumva Richard Richard uranyumva Ah, Richard ndibaza ko dushobora kuba tumubuze ku murongo wa telefoni ariko muri make ibyo yari arimo kuvuga yavugaga ko iby'ingenzi byose ikipe ya reg yo mu rwanda yaba ikeneye ah, yamaze kubihabwa kugira ngo ibe ya kwitwara neza muri iyi mikino ya nyuma ya, ya kamarampaka Ah, jean claude munyandinda kuri ibyo richard yaravuze ibyo ari byo byose nawe ah, ufite amakuru ukura mu makipe atandukanye ah, nawe gerageza uduhe ishusho y'uko ubona ibintu imyiteguro ah, y'iyi mikino ya nyuma aho ngaho i kigali mu rwanda
Ah, urakoze cyane edi Eh, nibyo koko ah, amakipe umunani agiye kwishakamo ikipe igiye gutwara igikombe cya gatatu cya basketball africa league eh, yose yamaze kugera mu birindiro byayo niko umuntu yabyita Eh, eh, imyitozo irakorwa umunsi ku wundi ni ukuvuga ngo igitegerejwe nyine ni uko rwambikana guhera ku munsi w'ejo aha rero eh, umuntu yavuga ati nta kipe y'akana ihari ariko hari n'amagambo akunze gukoreshwa bavuga bati "Eh, iyo abantu baburana ari benshi u- hari u- hari utaha yerekanye ko ukuri kwe ariko ariko kwemewe ni ukuvuga ngo rero igikombe kizatwarwa n'ikipe imwe muri aya makipe umunani amakipe umunani yabikoreye eh, ni ukuvuga ko eh, hari amajonjora yabereye muri konferanse hari konferanse ya sahara hari konferanse ya nili eh, mu kwezi kwa gatatu ndetse n'ukwa kane eh, n'intangiriro z'uku kwa gatanu hakaba n'andi majonjoro iyo- twakwita nk'aka- nk'akayunguruzo yabaye na mbere y'uko nyine amakipe cumi n'abiri agabanywa mu matsinda abiri aha rero twavuga ko uru rugendo rw'amakipe umunani kugira ngo abe yagera kuri iyi faze finali igiye kubera mu rwanda ku nshuro ya gatatu twavuga ko ari urugendo rutoroshye ariko eh, rwo- rutakoroha rwagira n'ubundi ni urubanza urubanza kandi umucamanza ntawe uri ni ikibuga ni ukuvuga ngo nubwo tuvuga ngo ni ibirori by'umukino wa basketball byongeye kuba mu rwanda ibyo uko bimeze kose ejo guhera saa kumi n'ebyiri ubwo ni ukuvuga ngo kuva saa kumi nibwo umukino wa mbere uzatangira saa kumi n'ebyiri ikipe ya mbere izaba igiye gutega indege igenda ni ukuvuga ngo nyine ni kwa kundi bavuga bati bamwe zibarya abandi bambuka ni ukuvuga ngo rero ikipe imwe igomba gutaha saa kumi n'ebyiri hanyuma saa yine z'ijoro nabwo tukamenya niba reg basketball club yo mu rwanda ari itashye cyangwa se niba arahli national mu misiri nayo itashye ni ukuvuga ngo nyine biba ari ibyishimo festivale y'imikino ariko ku rundi ruhande n'abarira bakarira kubera ko nyine irushanwa niko riba rimeze igikombe kiba gitegereje umuntu umwe aha rero twavuga tuti mu kanya wabaza guti rishari nyirishema reg yitwaye ite yiteguye ite nibyo koko birumvikana ko hashyizwemo imbaraga nyinshi cyane cyane ko iyo bigeze kuri uru rwego rwa faze ya nyuma ngira ngo ni ikipe ibihagarara igihugu cyose imbaraga zose zishoboka zishyirwamo atari ukuvuga gusa ngo ngo biraherera ku buyobozi bw'ikipe ya reg gusa n'abandi bafite aho bahuriye n'imikino bayigira iruhande bakayigira inama abafite ubushobozi nabwo bagaterekamo bavuga bati ikipe izaduhesha ishema nibura iboneke muri ane muri ane ya mbere ubwo rero ni rege twari twibanzeho ariko aya makipe uko ari umunani nk'uko wari wayakomojeho edi rwema nayo yose ariteguye ariteguye ku buryo avuga ati twigaragaze hari amakipe ashobora kuba yatubera igikombe ni urundi rwego ariko akavuga ati nibura tugire intego yo kuboneka muri karedasi karedasi cyiza cyayo rero edi ni uko nyine icyo cyumweru cyose cy'ibirori icyo cyumweru cyose cy'ibyishimo icyo cyumweru cyose cya festivali y'imikino ukimara muri iki gihugu cy'u rwanda naho utsinzwe muri kimwe cya kane we atega ishoye yisubira mu gihugu cye aha rero navuga nta makipe yose ariteguye ariko ariko ibigaragara ni uko nyine bitazoroha kuko amakipe yose arakomeye turaza kugaruka ku buryo amakipe yiteguye ariko nanone reka tubanze twumvishe abakunzi b'ijwi rya amerika iyi nkuru waduteguriye ukatwohereza cyane cyane irimo uko abantu batandukanye babona iyi mikino ya nyuma ayo makipe yakereye imihigo ni stade malien yo muri mali as douane yo muri senegal abidjan basketball club fighters yo muri cote d'ivoire al ahly yo mu misiri petro de rwanda yo muri angola ferroviaire yo dabera yo muri mozambique cape town tigers yo muri afurika y'epfo na reg basketball club yo mu rwanda ibimenyetso byatangiye kwigaragaza mu mujyi wa kigali ko mu nzu y'imikino ya beka arena bizaba ari umuriro amwe mu makipe yo hanze y'u rwanda nka petro de rwanda arimo kwishakira abafana ndetse hari na bamwe mu rubyiruko iyi kipe yamaze guha ikiraka cyo kuzaza kwiyogeza ikipe ihagarariye u rwanda muri irushanwa rya bare ariyo reg basketball club ivuga ko ifite intego yo kugera kure hashoboka ikigorora n'abafana bayo kuko umwaka ushize yabatengushye igatsindirwa muri kimwe cya kane kirangiza maxime mwiseneza ni umutoza wungirije muri iyi kipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu rwanda intego dufite ni ugutsinda uko ubizi ntabwo wavuga ngo uragera ku gikombe utaratsinda n'umukino wa mbere wa kimwe cya kane ubu ingufu zose tuzishyize kuri uyu mukino wa kimwe cya kane navuga ko umwaka ushize ntabwo byaduhiriye dukina n'ikipe ya fat tumenyereye gukina n'abarabu nibyo biri kuduha ingufu zo kuza gutsinda iyi manca kuko abarabu bakina umukino w'ubwenge bwinshi ariko ntabwo bashyiramo ingufu nyinshi ni abantu tumaze kumenyera gukina iyi ni bare ya kabiri twijeje abanyarwanda ko tugomba kugera tugatsinda n'umukino tugakomeza imbere noneho tukabahesha ishema mu kwitegura iyi mikino ya kamarampaka reg basketball club yatsinze ikipe ya apel basketball club mu mikino itatu yo kwipima nubwo abakinnyi n'abatoza ba reg basketball club bavuga ko bagomba kwitwara neza bagahesha ishema abanyarwanda hari bamwe mu bakurikiranira hafi umukino wa basketball basanga iyi kipe nta cyizere itanga twumve uyu munyakigali egide niringiyimana amahirwe twavuga ko asa nkaho ngewe uko mbibona navuga ko bisa nkaho ntayo kubera ko ese ubundi tubanze turebe icyatumye itagera muri ane ya mbere cyarakemutse icyo ni kimwe ikindi ese noneho dukurikije uburyo yitwaye muri aya marushanwa yo gushaka karifikasiyo yo kugira ngo bazagaragare muri iyi bare yo mu rwanda ese bitwaye bate ibyo rero ni kimwe mu biguhita bikugaragariza uburyo izitwara no muri iri rushanwa ni ku nshuro ya gatatu u rwanda rugiye kwakira imikino y'icyiciro cya nyuma cy'irushanwa rya basketball africa league umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu rwanda desire mugwiza asobanura ko ibi ngibi byabaye umusemburo wo guteza imbere ibikorwa remezo by'uyu mukino dore ko hubatswe ibibuga byinshi kandi bigezweho hari ibibuga byinshi bimaze kubaka kandi byubatswe mu buryo bugezweho cyane cyane mu buryo bufasha abakinnyi kutavunika navuga nk'icyo waruze cya kepra ikibuga cya sekol hariya cy'abashinwa muri free trade zone hari ikibuga cya lisedo kigali hari ikibuga cya kimironko cyubatswe ku bufatanye ku nkunga ya basketball african league imbuto foundation minisiteri ya siporo ndetse na federasiyo kizatahwa kuwa gatandatu ibyo byose ni ibibuga byagiye byubakwa kandi mu buryo bugezweho desire mugwiza araboneraho guhamagarira abakunzi ba basketball mu rwanda kuzaza ari benshi gushyigikira ikipe ya reg basketball club ihagarariye u rwanda rege ntabwo ihagarariye urwego ahubwo ihagarariye igihugu ni ukuvuga ngo ni twese abanyarwanda turifuza ko bazaza kuyishyigikira kuwa gatandatu kugira ngo nabo bayihe bayitere ingabo mu bitugu kandi turizere neza yuko dufatanyije twese uyu mukino tuzawutsinda dufashije abari mu kibuga natwe twabatiza imbaraga bakabona ko tubashyigikiye twakwizera ko tuzawutsinda ni uguhamagarira rero abanyarwanda bose abakunzi ba basketball abakunzi ba siporo kuza muri bike arena kugira ngo dushyigikire ikipe yacu nk'abanyarwanda iyi mikino ya kamarampaka ya basketball africa league izatangirira ku cyiciro cya kimwe cya kane kirangiza kuwa gatandatu no ku cyumweru kuwa gatandatu guhera saa kumi z'umugoroba ku isaha yo mu rwanda no mu burundi ikipe ya stade malien yo muri mari izahura na cape town tigers yo muri afurika y'epfo hanyuma guhera isaa moya n'igice hakazakurikiraho umukino uzahuza reg basketball club yo mu rwanda na al ahly yo mu misiri uyu mukino kandi muzawukurikira uko wakabaye kuri radiyo yanyu mudatenguha ijwi rya amerika ku cyumweru nabwo hazaba imikino ibiri ya kimwe cya kane kirangiza as duwane muri senegal izahura na ferroviario dabere yo muri mozambique guhera saa kumi naho petro de rwanda yo muri angola ikazahura na abijan basketball club fighters yo muri cote d'ivoire mu mukino uzatangira isaa moya n'igice yari claude munyandinda i kigali iyo ni inkuru claude munyandinda yaduteguriye ahanini ivuga kuri iri rushanwa rya basketball africa league rizatangira ku munsi w'ejo mu gihugu cy'u rwanda nibutsa abakunzi b'ijwi rya amerika ko aya makipe umunani azakina iyi mikino eh, yagiye ava mu mikino y'amajonjora yabaye muri za conference eh, muri konferanse yabereye cyangwa se imikino yabereye muri konferanse ya sahara uh, yakiniwe mu gihugu cya senegal uh, ikipe ya stade marie yo mu gihugu cya mali niyo yegukanye intsinzi niyo yabaye ya mbere muri iryo tsinda ikurikirwa na association sportive de douane yo, yo mu gihugu cya senegal Uh, rwanda energy group ariyo reg uh, iza ku mwanya wa gatatu hanyuma abidja basketball club yo muri cote d'ivoire iza ku mwanya wa kane naho mu mu itsinda rya nil ryakiniye imikino yayo i cairo mu gihugu cya misiri club atletico petrol de rwanda niyo yabaye ya mbere ikurikirwa na al ahli sporting club yo muri misiri uh, club ferroviario dabeira yo muri mozambique iza ku mwanya wa gatatu hanyuma cape town tigers yo mu gihugu cya afurika y'epfo niyo yaje ku mwanya wa kane jean claude munyandinda uh, muri aya makipe uko ari umunani harimo amakipe agarutse ku nshuro ya gatatu andi agiye kugaruka ku nshuro ya kabiri hari n'amakipe aje mu rwanda ku nshuro ya mbere wabitunyuriramo
nibyo nibyo hari amakipe twavuga ko amaze kumenyera gukinira ku bibuga by'i kigali cyane cyane ku kibuga cya beka arena i remera ayo rero ni amakipe agiye anyuranye muri yo twavuga ikipe ya petro de rwanda yo muri angola ni ikipe yaserutse bwa mbere muri bibiri na makumyabiri na rimwe ubwo hari muri muri edisiyo ya mbere cyangwa se inshuro ya mbere basketball africa league yakinirwaga ikipe rero yari ihari indi kipe itari inshyitsi niko umuntu yabyita ni ikipe ya ya ferroviario da beira iyi ngiyi niyo muri mozambique umwaka ushize nabwo yari ihari indi kipe twavuga ni ikipe ya rege nyine basketball club yo mu rwanda uzi ko nabwo ubushize yari yaserutse ariko iza gukurirwamo muri kimwe cya kane kirangiza ikubiyemo n'ikipe yo muri kameruni yitwa yitwaga fap cyangwa se polisi ni ikipe y'ingabo ni ikipe y'ingabo ikaba na polisi bivanze indi kipe twavuga ko atari inshyitsi ni ikipe ya ayesi wani iyo kipe yo muri muri senegal nayo ku nshuro ya mbere yari yaserutse ntabwo yari yaserutse ariko iza kuviramo muri amakipe cumi n'abiri muribuka ko hari amakipe cumi n'abiri ariyo yahuriye mu rwanda icyari cyabiteye nta kindi ni uko hari icyorezo cya kovide cumi n'icyenda aribwo amakipe cumi n'abiri yose yahurijwe hamwe aza muri faze ya nyuma ikipe ya esi rwanda nayo yari ihari ubwo rero ni ukuvuga ko nayo ije ku nshuro ya kabiri indi kipe twavuga iserutse ku nshuro ya kabiri iyo nta yindi ni ikipe ya abc eh, ni ikipe ya cape town tigers iyo iyi ngiyi no muri afurika y'epfo nayo eh, umwaka ushize nabwo yari yaserutse ayo rero niyo makipe twavuga agiye guseruka inshuro zirenze eh, zirenze eh, imwe ariko nyine by'akarusho ikipe ya petro de rwanda yo muri angola yo na- ni inshuro eshatu zose no kuba ko ntigize isiba na rimwe kuko ubwa mbere yari ihari icyo gihe yanatsindiwe ku mukino wa- ya- yatsindiwe ku mukino w'umwanya wa gatatu yarawegukanye kuko kuri finale hari hakinye icyo gihe zamalek yo mu misiri yatwaye igikombe itsinze us monastir yo muri tunisia hanyuma petro de rwanda it- yegukana umwanya wa gatatu itsinze patriote yo mu rwanda amanota mirongo cyenda n'arindwi kuri mirongo itandatu n'umunani ubwo rero hari ku nshuro ya mbere ku nshuro ya kabiri rero nabwo yaraserutse iserutseho yanitwaye neza yateye indi ntambwe nubwo nyine itakinye umukino eh, itatwaye igikombe ariko petro de rwanda nayo yakinye finale itsindirwa ku mukino wa nyuma n'ikipe y'igihangange us monastir yo muri tunisia idahari ubu ngubu aha rero twavuga ko ije noneho ije ije kureba niba eh, yatwara iki gikombe cyane cyane ko nyine ubwa mbere yafashe umwanya wa gatatu bukurikiye ko itwara uwa kabiri aha ngaha umuntu akibaza ati ese ubu iyi kipe ya petero do Rwanda- do rwanda ntifite gahunda yo kuba yakwegukana igikombe byose ni ugutegereza tukareba urakoze cyane jean claude munyandinda gusa twisegure ku bakunzi b'ijwi rya amerika ko twari twifuje kuba turi kumwe ah, ah, n'abasesenguzi b'iyi mikino ariko ku munota wa nyuma benshi ntibabonetse ndetse na visi perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu rwanda richard nyirishema nawe mwumvise ko yagize ikibazo cya telefone ariko turagerageza ah, tuganire n'abakunzi b'ijwi rya amerika hanyuma natwe tubagezeho amakuru y'ingenzi dushobora kuba dufite ku bijyanye n'iri rushanwa uko ikiganiro kigenda gikomeza kuri telefoni turi kumwe na jean long wiriwe neza
Niriwe neza Edi.
yego uri hehe
Eh, Ubu ngubu mperereye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Murundi.
ni ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Okay, murakoze kuba mumpaye ijambo muri iki kiganiro muri Isanga. Ariko ntago aho ndi nshobora kumwumva kuri FM.
ntabwo twumva kuri fm
Yego.
ubwo icyo ki- None Ja- Eh, komeza
eh, Jean Claude Munyandinda ashobora kuba ari we mwaba mwafatanyije iki kiganiro kugira ngo nawe wenda nibura nk'umuntu ujya ukunda kutugezaho imikino ya bare nibura nawe hari icyo ashobora kuba ya- ya- wenda yadusobanuriraho
yego turi kumwe jean claude munyandinda kuri telefoni i kigali kandi ne- no ku munsi w'ejo tuzafatanya kubagezaho uko uwo mukino uzahuza regnal ahli uzaba umeze
wenda nanjye mu minsi yashize cyangwa se n'indi mikino ya bare ubwo nari mu kigali najyaga nkunda kuyikurikirana kuri radiyo ijwi rya amerika ariko wenda ngewe ndi nk'akabazo gusa nta mubaza nk'umuntu ukunda gukurikirana imikino yo gukurikirana imikino ya bare wenda na ko basiketi imikino ya- ya bare ko ikunda gu- gu- gukinwa n'ikipe y'u rwanda ndetse birashoboka yuko hari indi kipe nibura ya ya kompeta nibura igashobora kuba yakina iyo mikino uravuga iki- ikipe yo mu rwanda cyangwa
Eh, ikipe yo mu rwanda ya kompeta nibura ikaba ishobora kuba nayo ya- yagera mu mikino ya nyuma ya bare wenda bitewe n'uko akenshi twumva ko rege ariyo kipe yitabira iyo mikino Eh, ku nshuro ya mbere eh, ikipe ya mbere yo mu rwanda yitabiriye irushanwa yari ikipe ya patriote
ikindi namubaza numvise nk'uhari abakinnyi ba- bakinnye muri nba nabo za- ba- bazaza gukurikirana iyo mikino ya bare ese byaba bifitiye iki wenda eh, nk'umukino wa basketball mu rwanda nibura wenda ushobora nko kuba wa- ush- ushobora kuba wagira iterambere rihambaye ritandukanye n'ibyari biriho muri iki gihe
Eh, urakoze cyane eh, jean long kuri icyo kibazo cyawe eh, jean claude munyandi ndaza kumusaba agira icyo asubiza cyane cyane ku bijyanye n'andi makipe yo mu rwanda ashobora kuzahatanira kujya muri iri rushanwa Eh, kuri icyo kibazo wari ubaje ri- ki- cy'abantu bategerejwe i kigali barimo n'abahoze bakina eh, muri nba eh, kugeza ubu ngubu ntabwo turabona turabona neza urutonde rwabo ariko amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye ni uko hari ibihangange byatumiwe eh, muri irushanwa birimo umukinnyi w'amafilime witwa forest whitaker eh, hari Joachim Noah uyu nguyu yakinnye muri NBA ndetse ni n'umufatanyabikorwa wa bal uwo ngo ndibaza ko azaba ari i kigali hari Ian Mahinmi uyu nawe ni umufaransa wakinnye muri NBA yakiniye amakipe nka San Antonio Spurs akinira amakipe nka Washington Wizards uwo nawe ndibaza ko azaba ari i Kigali ndetse hari na bamwe mu bakinnyi ah, bandi numva bashobora kuzaboneka barimo ah, uwahoze akina NBA nawe ubu nguyu ni Baron Davis ah, n'abandi Jean Claude Munyandinda ah, abantu bafite hari n'abatekereza ko umukinnyi w'igihangange Dwayne Wade ufite umuhungu we ukinira ikipe ya Cape Town Tigers ariwe Zaire Wade ko nawe ashobora kuzaba ah, mu bakinnyi b'ibyamamare bakinnye muri NBA bashobora kuzaza i Kigali mu Rwanda
Ah, nibyo eh, byagiye bivugwa ko Dan Wade nawe ashobora kuzaseruka cyane cyane ko azaba afite nyine n'iyo mpamvu yo kuza gushyigikira umuhungu we umuhungu we byagaragaye ko ari n'umwe mu bameneri beza ikipe ya Cape Town Tigers igenderaho aha rero ntibyatungurana nawe hasesekaye cyane cyane ko nyine zimwe zimwe mu ntego za za bar ari ugu- ni uguhuriza hamwe abafatanyabikorwa bose bafite ijambo rikomeye muri basketball baba bakanyujijeho baba abavuga rikijyana baba abashoramari bakomeye kugira ngo nyine iri rushanwa ri- rizamurirwe agaciro nk'uko biri mu ntego za basketball africa league urakoze cyane hanyuma yanibazaga niba ah, hari amahirwe ko andi makipe yo mu rwanda ah, ashobora kuzajya muri iri rushanwa cyane cyane avuga ko reg isa nkaho ariyo imaze kwiharira iri rushanwa Ah, kuba reg yitabiriye imikino ubwo byaba byarayongereye intera y'imikinire yayo ku buryo ariyo us- ubona ko yiganje cyane mu mukino w'umupira w'amaguru wa- wa- wa basketball mu rwanda
Eh, wabikomojeho edi rwema ubwo wavugaga ko eh, iyi ni edisiyo ya gatatu cyangwa se ni ku nshuro ya gatatu iri rushanwa twakwita ko ari rishya rya basketball africa league ri- ribaye izi nshuro eshatu zose twibutsa abantu ko eh, finale cyangwa imikino ya nyuma yose yagiye ibera hano mu rwanda aha rero twavuga ko nk'uko wabikomojeho ikipe ya patriot basketball club niyo yaje ku isonga eh, kandi kugira ngo ikipe ikine kino cyiciro ntabwo ari impano ntabwo ari ibintu bafata gutya gusa ngo bayihereze ntabwo ari kago ahubwo iba yabikoreye gutwara igikombe cya shampiyona eh, mu byo bita play off yo mu gihugu nibyo biguhesha ishema eh, ryo cyangwa se nibyo guhesha tike yo kuzaseruka muri basketball africa league ku ikubitiro rero ikipe ya patriote niyo niyo ya- ya- yabaye iya mbere icyo gihe muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ihita ibona tike yo kuzajya muri bar uzi uzi ko yaciye n'ahantu henshi n'amajonjora nubwo nyine twari twemerewe kwakira faze finale ariko byabaye ngombwa ko ijya no mu majonjora yagiye inabikorera ahantu yagiye inyura hose iza kwisanga mu makipe cumi n'abiri ya nyuma noneho biba amahire ko na finale ibereye mu gihugu Eh, iza no kwitwara neza umuntu ntiyareka no kubivuga kubera yuko iyi kipe ya patriot basketball club yabaye iya kane muri edisiyo ya mbere ya bibiri na makumyabiri na rimwe Eh, iyi ya kane itsinzwe ku mwanya wa gatatu n'uwa kane n'ikipe petro de rwanda yo muri angola Ah, eh, ni nayo mpamvu iyo uganiye na bamwe mu bakinnyi b'iyi kipe barakubwira ati twebwe twatanze intangamugangazanyo twabaye muri bane ba mbere kandi noneho amakipe cumi n'abiri yahuriye hamwe ikipe ya rege kubera ko uzajya uzagira utya wumva abafana ku mpande zombi kuko baranahari benshi bakubwira bati twebwe twaguhaye intangamugangazanyo ntabwo tuzi neza ko ubaye uwa kane wabigeraho ariko uramutse unabigezeho ubwo waba nyine intego twaguhaye ubigezeho ubwo twatangira tugashaka indi ntego yo kuboneka muri atatu cyangwa muri abiri cyangwa se tugatwara n'igikombe ariyo mpamvu nyine abakinnyi bo mu ikipe ya patriot basketball club rimwe na rimwe baserezanya na bagenzi babo cyangwa se n'abafana ku mpande zombi baba bababwira bati twebwe urukiramende twasimbutse ntimurarusimbuka nubwo nyine mumaze guseruka kabiri ibyo nyine ni bya bine amagambo yo guterana ububyara cyangwa guterana ubusa hagati ya- y'amakipe ariko nyine ubwo ni ukugaruka ku gisobanuro cy'uko ikipe ibaye iya mbere muri shampiyona imaze gutsinda play off muri shampiyona mu gihugu ariyo nyine ihabwa aya mahirwe aha rero twavuga ko twavuga ko nko mu rwanda aho bigeze ubu ngubu Eh, kubera ko ni- niyo nyota yo kujya yo guseruka muri bare nayo nyine yiyongereye usanga na kompetisiyo cyangwa se guhatana kw'amakipe twakwita ko ari ane akomeye mu rwanda nabwo eh, nayo yiyongereye amakipe ane rero akomeye mu rwanda twavuga ko nyine ni ngi reg basketball club hakaba ikipe ya apel basketball club hakaba ikipe ya patriot basketball club hakaba n'ikipe rero izamutse vuba iyi twakwita ko ari nk'ikipe nshyashya ni ikipe ya kigali titans nayo ni ikipe ikomeye yatangiye no gutitiza bamwe mu bakunda ubuhinzi w'umupira uh, wa basketball mu rwanda ivuga ko nayo ari umukandida ku gikombe muri play off aha rero twavuga ko irushanwa rya bar ni kimwe mu byo yazanye byatangiye bavuga bati wenda iri rushanwa ntituzi aho ryerekeza ariko bamaze kubona ingufu ziri muri bar barabuze bati natwe ubutaha tuzaseruke ntibigutangaze rero nk'ikipe ya patriot eh, yongeye ikaba iya mbere igaseruka muri bar umwaka utaha cyangwa se apr bivuze ngo ntabwo ari ibintu byoroshye ni ibintu bisaba guharanirwa nibutsa abakunzi b'ijwi ry'amerika ko ijwi ry'amerika ari umufatanyabikorwa mu- na basketball africa league muri iri rushanwa rya bar ku nshuro ya gatatu kuri telefoni turi kumwe na nshyushyu wiriwe neza
biriwe neza izina ryawe ni nshyushyu cyangwa se ni izina ry'iritira
niretera banyita jacques kabarisi jacques kabarisa uri hehe
ndi muhanga igitaramo ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Nari mfite ikibazo ese bare bishingiye ku gihugu kuki bare i- si mu- mwatubwiye ko ari inshuro ebyiri ije mu rwanda inshuro iyi ni iya gatatu
Eh, bihagendera kuki kugira ngo igihugu cyakire bare ikindi ese harimo ibihembo ibyo bihembo hahembwa amakipe ameze ate kugira ngo tubwire ibihembo birimo ese intego ya bare ni ni iyihe
Eh, urakoze cyane Eh, jean claude munyandinda ukurikije amakuru ugenda ukusanya hirya no hino ibyo bibazo by'uyu mukunzi w'ijwi ry'amerika wabisubiza
Eh, urakoze cyane edi duhereye rero kuri iki cyo kuvuga ngo eh, bahera kuki kugira ngo eh, faze ya nyuma cyangwa se icyiciro cya nyuma cy'irushanwa nk'iri ngiri rya bare ribere mu gihugu runaka aha ngaha ni nk'amarushanwa yandi yose akomeye eh, hari icyo bita bidingi cyangwa se gusaba gusaba kwakira irushanwa nk'iryo ngiryo ku ikubitiro rero bijyanye n'inyungu eh, z'ubukerarugendo cyangwa se inyungu zo kumenyekanisha igihugu twavuga ko oh, abayobozi eh, ku rwego rwa siporo mu rwanda ndetse n'abayobozi ku rwego rundi rujyanye na na politiki cyangwa se mu birebana n'imiyoborere ngira ngo babibonye kare ubwo eh, eh, arena kigali arena cyangwa se beka arena ubu nibwo eh, ko basigaye bayita ubwo yuzuraga mu myaka nk'itatu ishize bo barabuze bati ese eh, twabibyaza umusaruro gute ni igikorwa remezo eh, gi- kigaragara kiri mu bifatika ku rwego rwa afurika ese ese twa- mu rwego rwo kwibyaza umusaruro twa- twakora gute kugira ngo amarushanwa akomeye muri basketball ndetse na za volleyball rimwe na rimwe abe yabera hano mu rwanda ibyo rero harimo ubushake nyine bw'abayobozi hari ku rwego rwa politiki cyangwa ku rwego rwa siporo bavuze bati niba iryo rushanwa ritangiye twebwe why not cyangwa se kuki twebwe twatinya kuba twaba aba mbere mu gutera intambwe dusaba kuritegura ubwo ni ubushake rero bwo kuritegura bo bo rero icyo bas- babonye twakwita nk'umwitangirizwa ni uko bo barabuze bati reka dusabe tunaritegure ariko tunaritegura umwaka umwe turitegura imyaka itatu ikurikiranye ubwo ni nka kwa kundi umuntu avuga ati rero reka ngo utange umushi wenda abandi bazajye kubona akamaro kabyo wenda hashize igihe runaka none ubwo wenda ntarutse gatoya mu kiganiro n'itangazamakuru kirangiye mu kanya ubwo nyine bavugaga ku mitegurire ya bare aho n'umuyobozi wa bare ariwe Amadou Garofari yavugaga ati biranashoboka ko tu- ni- eh, ni- n'imyaka izakurikiraho ya vuba iri rushanwa rya bare finale yazabera mu rwanda kubera yuko aho bigeze tubona byaragenze neza kandi noneho n'ibiganiro birimo birakorwa ku mpande zombi ni ukuvuga ku ruhande rw'abategura nka bare cyangwa se nba afurika ndetse ndetse n'ubuyobozi eh, bwa- bw'igihugu cy'u rwanda ku buryo na minisitiri aurore mimoza munyangaje nawe yabikomoje avuga ati twebwe rwose ntabwo byatugwa nabi ati kandi n'ibyo biganiro by'uko twakomeza birahari nubwo nyine yavuze ko atahita avuga ko umwanzuro ufatirwa muri icyo kiganiro n'itangazamakuru ariko ibyo mu- mu magambo make ni uko nyine hari ubushake n'inyungu zo kumenyekanisha igihugu eh, cyane cyane ko n'u rwanda ruvuga ruti twebwe mu ntego dufite ni ukugira ngo u rwanda ruhinduke wenda nk'igicumbi eh, cy'imikino ariko hibandwa kumenyekanisha igihugu binyuze no mu bukerarugendo niyo mpamvu uzasanga bavuga bati irushanwa ni visit rwanda aho rero ni ubushake bwa politike aho rero nkaba nakubwira nti ni ukubisaba ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ninde ushaka gutegura irushanwa ngo turimuhe ahubwo baba babi- babisabye abe- eh, ba nyir'igihugu kandi eh, akenshi babikora bafite n'izindi nyungu zirenze izo mu kibuga ahubwo n'inyungu zo kumenyekanisha igihugu cyabo Ah, ikindi jean claude ah, muri iyi mikino cyane cyane yo mu matsinda eh, za konferansi yabereye mu gihugu cya senegal ndetse n'i Cairo muri misiri Ah, wabonaga ubwitabire ari buke cyane ariko nk'uko twari tumaze kubibwirwa mu kanya na richard nyirishema visi perezida ah, wa ferwaba mu rwanda yavuze ko amatike y'umukino y'imikino ya mbere yose yamaze kugurishwa
nibyo nibyo eh, gusa aba- eh, byagiye bigaragara ko abakunzi ba basketball mu rwanda bamaze kugira imyumvire yo hejuru yo gukurikirana imikino rimwe na rimwe wenda amakipe yahagarariye u rwanda mu irushanwa hirya iri rikomeye ugasanga wenda niyo abatengushye cyangwa se akinanirwa kubera intege zifite aho zigarukira ugasanga wenda nk'umwaka ushize reg basketball club iku- ikuwemo bitunguranye ariko ubundi ikipe igize itya wenda igakora ibitangaza igakuramo nk'ikipe imwe ikisanga muri ane ya nyuma aho ngira ngo hari n'igihe cyazagera ugasanga noneho n'imyanya ya myanya twavuga ngo ni ibihumbi icumi kuko beka arena yakira ibihumbi icumi bicaye neza ugasanga wenda n'iyo myanya ibaye mikeya nk'uko wari ubivuze rero iyo ni iturufu ishobora gutuma n'ubutaha mu gusaba eh, kwakira kwakira imikino nk'iyi ngiyi nabyo bishobora koroha gusa ubushize twigeze kubikomozaho tuganira turavuga tuti ni byiza koko ushobora kubona gutegura ibi- ibi- ibirori byawe neza cyangwa se imikino neza ariko nanone nkabona ko nanone kuvuga ngo imyaka yose byabera mu rwanda finari yabera mu rwanda mbona waza muri ako kantu wenda ko kwikanyiza ariko iyo umuntu abona inyungu y'ibintu kurusha abandi ntabwo yabizira gusa njyewe uko mbitekereza ntabwo rwose aho ibyemezo bifatirwa rwose hirya rw'imagi ntabwo mba nanahari ariko mbona wenda icyashoboka cyane agaragara neza ni uko wenda u rwanda rwasaba wenda gutegura nka konferanse wenda nk'ubutaha niba ino foruma cyangwa se mu buryo bw'imitegurire bukomeje gutya wenda bakavuga ati konferanse imwe igiye kubera mu rwanda icyo gihe navuga ko no ku ruhande rumwe no ku bakunzi b'imikino cyane cyane basketball hari n'icyo bakunguka kurusha ino faze ya nyuma cyane cyane ko bavuga bati ikipe igiye kuduhagararira nibura irakina imikino itanu twiri inyuma tuyogeza wenda ah, kuri faze finale izagende yirwarize ariko icyo kintu cyo ibigaragara ibimenyetso bigenda biduha ni uko u rwanda n'ubundi no muri faze zizakurikiraho ruzaba rufite ijambo runaka
urakoze cyane jean claude munyandinda kuri telefoni ah, dufite undi mukunzi w'ijwi rya amerika norbel wiriwe neza uri hehe
mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
Eh, mbere na mbere manzi mbashimire uburyo muba mwatuzaniye abatumirwa bakatuganiriza kuri siporo urakoze ariko tura- turacyafite imbogamizi cyane muri ino mikino Mm.
ese harakorwa iki kugira ngo urwo rwego rwa basketball mu- mu rwanda ru- ruzamuke ese ni gute wenda ba- bagera wenda mu mu byaro ahantu hatandukanye bakazamura urwo rwego na ba bakinnyi noneho bakaboneka urakoze cyane norbert ibyo bibazo wibaza twari kuba dufite amahirwe iyo tuza gukomezanya na visi perezida ah, w'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball richard nyirishema iyo dukomezanya mu kiganiro yari kugerageza gusubiza ah, ibyo bibazo ariko jean claude munyandinda mu ntego za bal ah, bayitangiza ni uguteza imbere uyu mukino wa basketball ah, ku mugabane wa afurika norbert aribaza ese ni gute iyo mikino yava mu mijyi ikagera no mu byaro
Ah, nibyo nibyo ngira ngo n'ababi na- n'abashinzwe gutegura ino mikino gahunda yabo ni ugusakaza uyu mukino ukagera eh, na- hirya no hino hashoboka Eh, gusa nanone icyo gihe eh, bisaba nanone eh, n'ibikorwa remezo bihagije urumva irushanwa nk'iri ngiri rwo ku rwego nk'uru nguru rigomba nibura kujya ahantu hari ibibuga byiza ariko none ngarutse inyuma gatoya mu kiganiro twagiranye eh, mwanabyumvise mu magambo ya nyir'ubwite ari we desire mugwiza uyobora federasiyo y'umukino wa basketball mu rwanda yaravuze ati twebwe kugira amahirwe yo kwakira irushanwa nk'iri ngiri bidutera akanyabugabo tukabona n'abafatanyabikorwa twereka ibyo dukeneye cyane cyane ubwo ni ibirebana n'ibikorwa remezo by'ibibuga bakadufasha kubaka ibibuga yagiye avuga ibibuga bigeze kuri bitandatu eh, eh, bimaze eh, gutahwa muri iyi myaka itarenze n'ibiri eh, bivuze ko niba baratangiriye i kigali ubwo ndakuriye ndakotinga cyangwa se ndavuga mu magambo y'ibyo twashoboye kuganira ku munsi w'ejo avuga ati ubu twatangira i kigali twubaka ibibazo byiza eh, twubaka ibibuga byiza mumbabarire ati ejo bundi tuzimuka tujye mu ntara ejo bundi tujye mu zindi kandi noneho ibikorwa remezo ni kimwe ariko noneho nicyo bita detection de talent cyangwa se gushakisha impano eh, zifite eh, zishobora kuba zakwiyambazwa eh, zifite amahirwe yo kuzakina basketball ni ukuvuga ngo rero ngo mu byo eh, bashinzwe nk'abategura abana cyangwa se abashinzwe development nabo barateganya ko nyuma ya kigali ari uguhita bareba niba mu ntara nabwo batakwambuka ngo barebe abana bafite impano ndetse banabubakire ibibuga wenda bitari ku rwego rushamaje nk'uru nguru rw'i kigali ariko noneho basketball ihinduke umuco nk'uko ugira urukiko buguti muri brezil usanga umupira w'amaguru ukinwa mu ntara zose atari ukuvuga ngo ni mu mujyi gusa ugasanga muri karitsiye hirya no hino umupira warabaye nk'umuco ibyo rero ngo biri mu ntego z'icyerekezo kirekire bihaye Eh, wari ubikomeje uvuga uti iyo dukomeza dufite umuyobozi kuri telefone wa visi perezida wenda ari gutanga ibisobanuro birenze ibi ngibi natanga nk'umuntu ubirebera kure ariko ntekereza ko iyo gahunda yo ngo barayifite kandi noneho bakabihuza n'uko irushanwa rya basketball Af- africa league eh, hari eh, impact cyangwa se hari uruhare eh, ribigiramo cyane cyane byorohera umuterankunga kuba yavuga ati reka tububakire ibibuga kuko twabonye ko basketball mu rwanda mwatangiye kugira nk'aho ari umuco wayo jean claude munyandinda ah, muri iki gice gisigaye nagira ngo turebere hamwe uko amakipe ahagaze nyuma yo- y'imikino yo mu matsinda ni ukuvuga konferanse ya sahara na konferanse ah, ya, ya, ya, ya, ya nire amakipe aba afite amahirwe yo kongera ah, ah, abaki- abakinnyi mu makipe yabo cyangwa se kuba hari abo bakuramo Ah, mu makipe rero hari amakipe amwe n'amwe yagiye yongeramo abakinnyi bashya ndetse inirukana abandi ariko kugeza ubu ngubu amakipe ya Ferroviario de Beira na Petro de Luanda niyo makipe yonyine yagumanye abakinnyi uko ah, u- uko bari ubwo bakinaga mu mikino yo mu matsinda reka duhere ku ikipe ya Rwanda Energy Group ariyo reg yo mu Rwanda Ah, ndebye kuri ku rutonde rw'abakinnyi ah, b'iyi kipe hari adonis faila hari cleveland thomas jr pichumanga delon graham olivier shaka jean jacques nshobozwa n'um- nshobozwa byose n'umukiza ntore habimana diodone ndizeye pascal nyonkuru jean umuhoza na ulrich chomche uyu ni umwana wo mu- ut- uturuka mu gihugu cya kameruni hanyuma muri iyi kipe rero bongeyemo umukinnyi umwe uwo ni alexi mpoyo uyu alexi mpoyo si ubwa mbere agiye gukinira ikipe ya reg mu mikino ya nyuma ya ba
Ah, nibyo ni umusore w'umunyarwanda ariko ufite ubwenegihugu bubiri kubera ko afite ababyeyi be umubyeyi umwe we umu- umwe ni umunyarwanda undi ni- ni uwo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo uyu rero akiseri mpoyo ni umukinnyi n'ubundi umwaka ushize yakiniraga ikipe ya reg yari yanaserutse eh, hamwe n'abandi ariko nyuma y'uko sezo yarangiye ni ukuvuga umwaka w'imikino eh, yavuyemo muri reg ah, ba- bivuga ko agiye gukinira ikipe ya aperi basketball club ariko ntabwo ariko byagenze kuko nawe ntabwo yayimazemo igihe kuko ahubwo yahise abona andi masezerano n'ikipe yo muri argentine ya- amasezerano y'igihe gitoya gusa iyi kipe iza kumwiyambaza mu kiganiro twagiranye ku munsi w'ejo n'umutoza wungirije eh, mu ikipe ya reg basketball club uwo nguwo nta wundi ni maxime mwiseneza yavuze ko uriya mukinnyi bari bamukeneye cyane eh, cyane cyane eh, ku mwanya wa nimero kane uriya bakunda kwita power forward ni ukuvuga ngo yari akenewe cyane kubera yuko o, uburyo nyine yabisobanuragamo nk'umutekinisiye yaratubwiraga ati eh, buriya eh, icyuho cy'uko kuri nimero kane ha- twakinishaga umukinnyi witwa ndizeye eh, eh, bakunda kwita gasito ubundi ndizeye ah, umwanya we ni nimero gatatu cyangwa se nimero kabiri ariko ugasanga barasa nk'aho bamuhengeka noneho yagira n'ikibazo cyo kunanirwa hakiri kare bakavuga bati eh, substitution cyangwa se kuba umuntu umubakinga cyangwa se wamusimbura byagorana ariko aravuga ati buriya ni ikibazo twakemuye kuri ni- nimero kane eh, power forward aho rero tuvuga ko eh, aho avuga ko Axel Poyo ah, ari igisubizo eh, cyane cyane bakavuga ko uh, a- ari umukinnyi ukoresha n'imbaraga kandi ugira na precision zo guterera kure akavuga ko rero ari umuntu ushobora no kubafasha no ku marobo aho rero ngira ngo ni twavuga ko wenda ari umukinnyi uzagira icyo abafasha nk'uko muri staff babivuga n'uwo rero twavuga ubwo rero kubera ko n'ubundi umubare w'abakinnyi uba uri limite ni ukuvuga ngo niba yarinjiyemo rero ubwo hari uwasohotsemo uwo nta wundi ni prince muhizi uretse muhizi we n'ubundi ni uwo- wabonaga adakunda no kwifashishwa eh, ni umukinnyi ukizamuka no kuba wenda bamubwira bati wigiye ku ruhande wenda tuzakomeza muri shampiyona nawe ngira ngo nta kibazo yabigiraho cyane cyane ko bigaragara ko urwego rwa akiseni poyo ruri hejuru nk'uko rero wari ubivuze urwo rutonde eh, ni rwo rw'ikipe ya ya reg basketball club izakoresha ku munsi w'ejo ihangana n'igihangange national ahiri ikipe ikomeye cyane yo yo mu misiri De- turakomeza ku yandi makipe ariko reka twakire undi mukunzi w'ijwi rya amerika shafi wiriwe neza uri hehe
ndi kigali Eh, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
Eh, igitekerezo cya- icya mbere ni ugushima Eh, ni ugushima ko igihugu cyacu kiba cyarateje imbere siporo Eh, bikaba ibihugu nka biriya ibihugu bitandukanye byose bihurira mu gihugu cyacu Eh, ni amahirwe ni amahirwe kuri twebwe ko bi- bidufasha gukurura abakerarugendo kamemu baka- bakaza bakareba aho igihugu cyacu kigeze bakatubona amadovize ikindi cyiza kirimo ni uko aba- ba- abama- abamasha cyangwa aba- abakina basiketi batarabigize umwuga bibafasha kubona abo bigiraho Ah, bakabona bari porofesi ikorana
Eh, u- shafi ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko yavugaga ko eh, iri rushanwa ari ryiza ku gihugu no ku mugabane wa afurika kuko rifasha abakinnyi bakizamuka kwigaragaza eh, muri uwo mukino jean claude tugaruke ku ikipe ya al ahili ikipe ni ku nshuro ya mbere igiye kuza muri iri rushanwa nako i- ikinnye iri rushanwa ndetse ni ku nshuro ya mbere igiye gukina imikino ah, ya playoffs i kigali mu rwanda urebye ah, kuri rosita yabo abakinnyi babiri nibo bashya aba barimo michael fakwende na omar azab ariko nk'uyu ah, michael fakwende ntabwo ari ku nshuro ya mbere ah, agiye gukina iyi mikino ya bal nakwibutsa abantu ko uyu ari umunyanigeriya ufite ubwenegihugu bwa amerika Ah, yaba yakiniye ikipe ya zamalek ah, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ubwo zamalek yatwaraga iki gikombe ndetse akaba an- nanone agiye kwiyunga n'uwa- n'uwahoze ari umutoza w'iyo kipe ya zamalek ariwe augustin bosch uyu michael fakwende bamwitegaho iki
Ah, ni umukinnyi ngenderwaho umukinnyi nk'uyu nguyu uba warigeze gusogongera ku gikombe nk'iki ngiki aba azi uburyo eh, igikombe gitwarwa uyu rero eh, si byinshi umutoza anamubwira ahubwo usanga afatanya n'umutoza kugira ngo abwire bagenzi be eh, eh, ababwira bati ikipe ya zamareke yadutanze umushi niko twabyita idutwara igikombe ubwo rero twayikuyemo muri shampiyona tukayigizayo reka tubereke ko natwe uburyo yari ikaze natwe dushobora gukara aha rero nyine niyo mpamvu bavuga bati shampiyona nyine eh, igikombe cya shampiyona cyangwa se igikombe runaka ugisaba wigeze kugitwara ibyo rero bikaba ari icyo twakwita ko ari boost cyangwa se ari nk'inyongera nziza bongeyemo niba rero aje yiyongera ku bakinnyi nk'aba ngaba basanzwe eh, bakomeye barimo nka ba michael thompson abakinnyi barimo nk'uyu nguyu anwa omot uyu nguyu ni uwo muri south sudan cyangwa se sudani y'epfo ni ikipe ikomeye mu- ku buryo- iyi kipe ikomeye ndetse ndetse ngira ngo n'izo rampurasoma cyangwa se n'abo bantu bagiye bongeramo ngira ngo ni nk'akikango bagize ubwo bahuraga n'ikipe petero de rwanda yo muri angola yuzuye mbese ku mpande zose umukino wahuje abonye ko wari umukino ukomeye cyane waje kurangizwa na diferanse y'inota rimwe gusa hanyuma bakavuga bati iyagukanze ntabwo yaba inturo nk'uko bakunda kubivuga mu kinyarwanda aha rero bakavuga bati reka turebe ko twakongeramo abantu nk'aba ntabwo tuza tuzagarukira ariko iriya kipe idukubise turi iwacu ntawamenya noneho niduhurira iw'abandi uko bizagenda aho rero twavuga ko kongeraho umukinnyi nk'uyu nguyu ari inyongera nziza ari nabyo bikomeza uyu mukino ikipe ya rege yakwitegura yagira arahiri babonye ishobora kuzazana indi sura ariko nanone nk'uko twari twabikomojeho rege nayo nyine yakoze kuba yashoboye kongeramo nyine cyangwa kuba umukinnyi umwe yashoboye kongeramo ari we poyo akiseri bivuze ngo izi nyongera zose ku mpande zombi ku makipe azahura ejo bavuga ko ari inyongera z'ingirakamaro edi rwema radiyo ijwi rya amerika kuri telefoni dufite marcel wiriwe neza
Mwiriwe neza eh, ndi i Kigali mu Rwanda Eh, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
ndashaka kubaza jean claude tubona nba hirya hariya muri usa ukuntu ikomeye ariko bigaragara ko na bare uko bugenda bucya igenda itera imbere ikanamenyekana nkaba namubaza nk'umusesenguzi cyangwa se na rebote ijyanye n'imikino ubona bare mu minsi iri imbere dushobora kubona abashoramari bashoramo imari ku buryo izamuka ikagera ku rwego nba muri bitaza tubona amakipe yafuka umupira w'amaguru ukuntu usanga abantu bayatera inkunga abandi bakaguramo imigabane ese mubona hano muri basiketi muri bare muri afurika mubona hari igihe kizagenda bigashoboka tukabona abashoramari bashoramo amafaranga ku buryo igenda ikamenyekana ikaba mu ruhando mpuzamahanga ku buryo bazatangira kujya barashakirana ahubwo n'ama ekipe tuzi nka za los angeles hariya hirya muri amerika murakoze urakoze cyane Marcel gusa icyo nakongeraho ni uko muri abo bashoramari hari benshi cyane bamaze kugaragaza ubushake bwo gushora imari muri iri rushanwa muri bo hakaba harimo na n'uwahoze ayobora igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika barack obama ariko jean claude mu magambo make cyane ah, ukurikije amakuru wumva ku bijyanye n'ishoramari muri iri rushanwa
Ah, nibyo arakoze uwo mukunzi wacu eh, abaza ati ese hari igihe mubona eh, bare nayo izagera ku rwego rwo hejuru ku- ku birebana n'abafatanyabikorwa n'abashoramari ntekereza ko byo birigaragaza gusa nanone ikindi namwibutsa ni uko nyine eh, bare ni ni ni igitekerezo cyangwa se ni umushinga washibutse kuri nba n'ubundi ni nba niwe twavuga ko ari nka we nyir'umushinga Eh, nba hari urwego basketball igezeho eh, ku- rwo hejuru cyane muri amerika ni ukuvuga ngo rero bavuze bati "Ni mu rwego rwo kwagura eh, i- i- imbibi ngo tugere no hirya no hino reka dushake n'ishami rya afurika Urumva- birumvikana nyine ko urutugu rutakura ngo rusunde ijosi ariko nyine icyizere ni uko nk'uko muri amerika byagenze neza biturutse kuri nba nba ikagira icyo gitekerezo cyo kwagura yagurira muri afurika ntekereza ko eh, i- urwego ruzagenda ruzamuka ariko ntabwo rwazamuka eh, ngo rusumbe nyine nba nyirizina kuko ishami ni gake cyane ishami risumba risumba eh, orijinali cyangwa se igicumbi nyirizina ariko urebye aho bigeze nyuma y'imyaka itatu ubona ko ari umushinga uri kugenda utera imbere ndetse ku buryo bwihuse edi urakoze cyane ah, jean claude munyandinda Ah, tugaruke nanone ah, ku ikipe ya abijya basketball club ni ikipe itozwa ah, n'umunya australiakazi liz mills Ah, liz mills eh, umaze kuza muri iri rushanwa igiye kuba inshuro ye ya gatatu jean claude munyandinda igishya kigiye kugaragara muri iyi kipe ya abc fighters ni uko bagi- baje i kigali nta munyamahanga bafite a- ikipe yose igizwe ah, n'abanyafurika kuvuga abanyamahanga nshatse kuvuga abakinnyi batari abo ku mugabane wa afurika Ah, aha nakwibutsa ko yamaze kongera mu ikipe ye abakinnyi nka omar abada uyu ni umukinnyi wamenyekanye cyane mu ikipe ya ah, us monastil hari tyler ogway ni umunyakenya hanyuma na usman drame uyu nguyu akaba nawe yarakinnye ikipe ya aisale ubwo yatozwaga na liz mills abo birukanye ni abanyamerika don alex robinson jr chris obekpe na chodie bile iyi kipe liz mills uh, akoze agashya kuzana ikipe igizwe n'abanyafurika gusa kandi kuba azanyemo abakinnyi nka abada wakinnye muri us monastiri yatwaye igikombe yagiye muri finali ku nshuro ya mbere iyi kipe izaba itoroshye
ikipe izaba itoroshye ubikomojeho ni ukuvuga ngo irushanwa irushanwa nk'iri ngiri eh, riba ryiza mu rwego rwa konferanse konferanse ubundi uba ari nk'umwiteguro mwiza cyangwa se nka egiseritisisi nziza yo kureba uti aba bakinnyi ko nabifashishije na tike ikaba ibonetse yo kugera kuri finale ese bazaduherekeza eh, bashobore kuwusyaho no kuri finale ni abatoza rero nk'abo ngabo nyine wa- ba- batashidikanya cyangwa se eh, ba- ba- badasitasita cyangwa se batari abanyabwoba hitare bakavuga ati iyi ntwaro byaba byiza nyisimbuje iyi mu buryo bunihuse kugira ngo nibura izagira icyo ifasha ubwo rero wari ubikomojeho ko abc fighters n'umutoza wayo mills bavuze bati reka tugire abo dushyira ku ruhande twifashishe abafite inkomoko muri afurika ariko nk'uko wari ubikomojeho omar abada eh, ari mu bakinnyi batwaye igikombe cya mbere cya bar ntabwo yari ntabwo watwaye igikombe cya mbere cya bare kuko yari ari muri esi monasiri ariko icyo nagarukaho ni uko ari mu bakinnyi bageze muri bane icyo gihe kuko icyo gihe batora icyo bita eh, batora icyo bita lesenke majori cyangwa se batanu birushanwa uyu nguyu nawe rero yari arimo nk'u- nk'umumeneri eh, yakinaga yesi marasire muri tunisiya yego nta gikombe batwaye nk'uko nari mbikomojeho kuko batsinze na zamarek ariko muri batatu b'icyo gihe barimo nyine omar abada wari umumeneri hakaba uwitwa wayeri araki nawe barakinanaga kuri nimero kabiri hakaba ndetse n'uwitwa makrem ben romudani bari batatu ba- bafashwe nk'aba ah, muri lesenke majori cyangwa se muri batanu b'ikipe birushanwa beza batatu bari eh, bari ab'ikipe ya yose monastir abandi babiri aribo walter hoge wabaye na mvp icyo gihe yari muri zamalek ndetse na mugenzi we anas mahamud urumva ko ni umukinnyi mbese niba yarashoboye kuboneka muri batanu beza b'icyo gihe ni umukinnyi mwiza umar abada umumeneri mwiza gusa Yego.
wenda nyuma y'imyaka ibiri muri basiketi ahinduka byinshi wasanga wenda atakiri kuri urwo rwego ariko buriya hari impamvu umutoza yamwisemo bivuze ngo rero abc fighters nayo niyo kwi- niyo yo kwitega ntiba- ntibayite ko ari agafu k'imvugo rimwe nayo ishobora gukora ibitangaza kuri telefoni dufite inosa wiriwe neza
mwiriwe uri hehe
jewe ndi mu burundi ndi mu ntara ya ngozi kose mwumva ikibazo umutumba wa mushitsi ikibazo icyumviro
je nagomba eh, eh, mbaze ti iyo nk'uko twumvise i- izo kipe zo muri afurika twosaba by'ukuri yuko abatoza ba- boza baratora abatoza ba- ba- babishyizemo ubu- mu buhanga nk'abo ba muri Amerika- muri amerika muri nba bateye imbere cyane akaba ariko niwe buza kudufasha ino nko muri afurika niyo kipe ya rege yo mu rwanda ni ukuri igeze abakinnyi beza kandi n'abakinnyi bafite experience nini ni ukuri bozana umutoza umutoza mwiza afise experience nini kurusha uwo uwo ahari rero icyo nagoma intererano urakoze cyane kuri iyo ntererano yawe Ah, jean claude munyandinda tukivuga ku bakinnyi cyane cyane abanyamerika bagiye bi- birukanwa mu makipe bakiniraga hari terrell stoglin uyu yakiniraga ikipe ya as duwan ni umukinnyi witwaye neza ah, mu irushanwa rya mbere ah, rya bal ya- ya- yabereye i kigali mu rwanda Ah, mu mikino ya yo mu matsinda ntabwo yagaragaye na gato akaba yasimbujwe abakinnyi barimo Adama Diakite na Papa Magwe Diop uyu Adama Diakite ah, umuntu yakwibutsa ko yakiniye ikipe ya ah, Dakar University Club ubwo- iyo ni Duke Ah, uyu nguyu we ah, cyane cyane kubona umukinnyi nka Stoglin atazagaragara muri iyi mikino byo urabivuga iki
Eh, aho ngaho byatangiye kwigaragaza kuri Stoglin muri aya marushanwa yo muri conference ya Sahara ngira ngo n'ubundi yakoreshejwe nk'imikino nk'ibiri yonyine ku buryo ubu rwego rwe byagiye bigaragara ko ruri hasi ku buryo bahise banamusimbura Eh, ntekereza ko n'umuntu usesengura cyangwa se ureba ibimenyetso by'ibihe yabonaga ko uyu muntu atapfa gukomeza Eh, gusa nkanjye naratekereza nti ashobora kuba wenda afite ikindi kibazo cy'uburwayi ariko urebye por- performance mu kibuga byagaragara ko ari hasi ahubwo icyo gihe umuntu wari inyenyeri muri iyi kipe ni Chris Crawford uyu nawe wigeze gukina wese Monastir ndetse akanakina n'ikipe ya Slack nawe ni umuntu umenyereye imikino ya bar bavuga ko ariwe nkingi kandi koko yaranabafashije barinda begukana umwanya mwiza wa kabiri aha rero Soglin biratunguranye bitunguranye uburyo yakiniraga ikipe ya AS Star yo muri Maroc akitwara neza yigeze no ku- gu- kubata rekodi cyangwa se guca agahigo mu bantu batsinze amanota menshi mu mukino umwe ariko nyine nk'uko dukunda kubivuga ntabwo ahora agahanze kuba bamwigijeho rero bakamusimbuza Pape Miguel Diop ndetse n'uwitwa Ahmed Cheick Kamara nawe agasimbuzwa Adama Diakite twavuga ko nayo ni mu rwego nyine twa- twatangiye dukomoza ubwo nyine ari uguhora umuntu avugurura ni uguhora umuntu avugurura buriya eh, i- ikipe nyine ni nko ni nko gutoranya imyenda umuntu yambara hari igihugu ati n'umwera ntabwo ugifitinga neza ukaba wafata undi ngira ngo ni kimwe nyine mu bizatuma irushanwa rishobora kugira agaciro n'iyo diferanse cyangwa se uko iyo i- i- i- ubwo budasa bukagaragara hagati y'iyi faze finale ndetse n'imikino yo muri konferanse Ah, abandi bakinnyi bashya aya makipe ah, umunani yagiye yiyambaza aha twavuga nk'ikipe ya Cape Town Tigers ah, ah, yakuyemo uwitwa Joshua Hall ikamusimbuza Marvin Smith Jr. Ah, hanyuma Alahili byo nari nayivuze jean claude ku bijyanye n'ubusesenguzi burambuye kuri iyi mikino tuzabugarukaho ku mukino w'ejo ubwo tuzatangira ikiganiro kidasanzwe kuri iyi mikino ya basketball africa league guhera isaa moya z'i kigali mu rwanda ubwo ikipe ya reg yo mu rwanda izaba ikina na al ahili yo muri misiri nagira ngo ngushimire cyane kandi uh, duteguza abakunzi b'ijwi ry'amerika ko ejo tuzaba turi kumwe ugira umunsi mwiza jean claude munyandera
murakoze namwe mugire ibihe byiza edi nshimire namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na nadia taha wari uhagarariye ikiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe